turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika ishami mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu human rights watch ryagiriza leta y'u rwanda guhonyanga agateka ka zina muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu gihugu c'u rwanda lewis mage atwara human rights watch muri afurika yo hagati ahavuga muri make ko raporo yabo ku rwanda igaruka ku bwoba human rights watch yemeza ko u rwanda rwabivye mu baba mu mahanga batinya kwicwa bazira ivyumviro vyabo u rwanda ruhakana rwivuye inyuma ivyagirije vya human rights watch mu kanya gaheza akanama ka onu kajejwe agateka ka zina muntu kirukanye uburusiya mu murwi w'ibihugu bikagize mu y'intambara ya israel no mu rwi hamas wo muri palestine israel yagavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana muri gaza ku mugabane wa afurika perezida wa liberia george weya azokwitoreza manda ya kabiri donald doyano makuru yose duce ku masonga arimo na dosiye ya perezida wa amerika joe biden yagirizwa gutunga impapuro zirimwo amabanga y'igihugu kumuhana iwe bwite ni mu kanya isasi nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika akanama ka onu kajejwe agateka ka zina muntu kanse kugarukana uburusiya mu murwi w'ibihugu bikagize vyafashwe nk'ikimenyetso co kwiyamiriza intambara ico gihugu kibandanya muri ukraine ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanje fidele niyongaba ariko adukurikiranirana iyo nkuru fidele vyifashe gute
nivyo ni ikimenyetso k'utwigoro tw'amakungu two gushigikira gucira ivo mu burusiya tubandanya kwigaragaza uburusiya ntibwashoboye gusubira kuronka ikibanza cabwo mu kanama kaboneka kajejwe agateka ka muntu inyuma y'uko ibihugu bitari bike biri mu nama rusange bitoye kuri uyu wa kabiri kutemerera ico gihugu muri ako kanama ikimenyetso ko utwigoro tw'amakungu two kubandanya gushigikira ivyerekeye gucira ivo mu burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri ukraine tugifise ingaruka zigaragara uburusiya mu matora yo kuri uyu wa kabiri bwatakaje ibibanza bibiri vyo mu kanama ka onu kajejwe agateka ka muntu bigenewe ibihugu vyo mu karere k'uburaya bwo mu buseruko albania na bulgaria nivyo vyataye ivyo bibanza bibiri ivyo bihugu vyombi birashigikiye ukraine yamara uburusiya bwashoboye kuronka amajwi mirongo umunani n'atatu munsi gato y'igice c'amajwi y'ibihugu bigize inama rusangi yerekana ko icizere c'uburusiya ko amakungu azogera harengera ingwano muri ukraine gifise ishingiro amatora yo kuri uyu ya kabiri ni igipimo ku gikorwa kiyobowe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi co gucira ivo mu burusiya kubera ibitero bubandanya gukora muri ukraine urakoze fidele niyo ngabo e, israel navyo mu y'intambara irimwo n'umurwi hamas wo muri palestina yatangaje ko igisirikare cayo caraye kigavye ibitero mu bibanza amajana n'amajana mu ntara ya gaza fidele niyo ngabo n'ubu niwe tubaza iyo nkuru ibibanza indege z'ingwano za Israel zakozemwo ibitero mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri birimwo igice ca Rima c'igisagara ca Gaza. Ico gice kirimwo abategetsi batari bake b'umugwi Hamas n'inyubakwa za leta. Ku munsi wa mbere umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yari yatangaje ko ivyo bazokorera abansi babo mu minsi iri imbere ari ibintu bazokwibuka mu kiringo kirekire kiri imbere. Umuvugizi w'igisirikare ca Israel Richard Hedge yatangaje ko ibiziga vy'abagwanyi igihumbi n'amajana atanu b'umugwi Hamas vyatowe ku butaka bw'ico gihugu. Yavuze ko atabagwanyi ba Hamas binjiye ku butaka bwa Israel kuva ku munsi w'Imana urangiye. Igisirikare ca Israel cavuze ko catumye ko abasirikare ibihumbi amajana atatu bama bari magabo igihe cose bakenewe. Nimbere yuko bakora ibitero bikomeye vyo gusubiriza mu nkoko mugwi Hamas wakoze ibitero giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu bice vyo muri Israel vyegereye intara ya Gaza. Umuvugizi mu vy'igisirikare w'umugwi Hamas yagabishije ko abagwanyi bawo bazokwica abasivili ijana na mirongo itanu bagize imbohe igihe cose Israel izokora ibitero itagabishije abasivile mu ntara ya Gaza.
Fidel urakoze tukivuga ku vya Israel umuryango w'ubumwe bwa Buraya uh, watumiye umushikirangaji ajejwe imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu yitwa Eli Cohen n'uwintwari wo hagati mu gihugu muri Palestina Riyad Al Maliki ni mu nama yihuta y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire mu bihugu vyo ku mugabane wa Buraya
bitegekanijwe ko iyo nama iganira ku kugena ibintu vyifashe muri Israel no mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi Joseph Borrell yavuze ko yatumiye abo bashikiranganje kugira abashikirize ivyiyumviro vyabo ku biriko biraba muri iki gihe muri Israel na Gaza bitegekanijwe ko abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umuryango w'ubumwe bw'uburaya bahurira mu gisagara ca Muscat muri Oman aha niho inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'urwego rujejwe gufashanya rw'ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu yari isanzwe izobera bamwe mu bashikiranganji bazoba bahari ubwabo mu gihe bitegekanijwe ko abandi muri bo bitaba inama hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa videwo muri ico gihe israel n'umugwi hamas vyabandanije gutana mu mitwe kuri uyu wa kabiri umunsi ugira kane kuva hamas itanguye giturumbuka ibitero kuri israel ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye
Ijwi rya Amerika amakuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika President wa Liberia George Weah yiteguriye guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kiringo ciwe ca kabiri n'umwe mu bakandida bahiganywe nawe mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio ndi kumwe na mugenzanje Oriane itanga ishaka Oriane ibindi kuri ino nkuru perezida weya ariko ahiganwa kandi n'abandi banyepolitiki cumi n'icyenda bayobowe na joseph bwakayi yari yahanganye nawe bikomeye muri bibiri na cumi n'indwi icyo gihe bwakayi yari icegera cy'umukuru w'igihugu ellen johnson sirleaf umukenyezi wa mbere muri afurika icyo gihe yari yatowe mu nzira ya demokarasi weya afise imyaka mirongo itanu n'indwi yahoze ari umukinnyi mpuzamakungu kirangiranwa w'umupira w'amaguru ariko kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umuhungu wiwe bagiye gutora uno munsi batoreye ku ishuri shingiro ryo mu gisagara ca Painesville yagize ati abanyeliberia bakoresheje uburenganzira bwabo muri demokarasi ni amatora yabo kandi nibo bagiye guhitamwo uwuzobabera umukuru w'igihugu muri ayo matora bwakayi yiyamamaje yemerera abanyagihugu ko azobashikana ku bintu intwaro ya weya itashoboye kubashikana ko weya yagirizwa kuba atashitse ku vyo yiyemeje gukora mu bihe vyo kwiyamamaza kwiwe mu matora aheruka ni mu gihe yari yemereye abanyagihugu ko hazotuza ibiturire akanashumbusha abahuye n'ibyago by'intambara muri kahise zahitanye abantu bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu izo ntambara rero zari zabaye hagati ya mirongo umunani n'ibihumbi bibiri na gatatu
Oriane itanga ishaka urakoze tuve muri Liberia tuzaha muri Amerika ibiro vya president w'iki gihugu White House vyatangaje ko kuwa Mungu nejo kuwa mbere president Joe Biden yabajijwe ibibazo n'umurwi uriko ukora amatohoza ku mpapuro zirimwo amabanga y'igihugu n'impapuro ziba zaratowe ku muhana iwe uri muri leta ya Delaware Fidel Niyongabo nivyagarutse kutubwira ariko yihweza niba Biden yaragumanye mu buryo buteye kubiri n'amategeko inzandiko z'amabanga y'igihugu igihe ari senateur n'igihe ari cegera ca perezida izo nzandiko zatowe imuhiriwe muri leta ya Delaware hamwe no mu biro yakoresha ku giti ciwe Biden yatangaje ko atarazi ko yari afise izo nzandiko yavuze ko ata kintu kinini kihari ku vyerekeye izo nzandiko Ian Sands umuvugizi w'ibiro vy'abajejwe guhanura perezida ku bibazo bijanye n'amategeko yatangaje ko perezida Biden yishuye ibibazo yabajijwe atagahato abajejwe itohoza bamusanze ku ngoro yiwe Maison Blanche ku munsi w'Imana urangiye nejo ku munsi wa mbere kuba abajejwe itohoza babajije perezida Biden ibibazo ku bijanye n'inzandiko z'amabanga y'igihugu vyerekana ko itohoza ryabo riri hafi yo kurangira abajejwe itohoza bo mu biro vy'umushikirizamanza adasanzwe Robert Hur barabajije ibibazo ivyabona batari bake ku vyo bazi ku nzandiko z'amabanga y'igihugu mu itangazo umuvugizi w'ibiro vy'abajejwe guhanura perezida Biden ku bibazo vyerekeye amategeko yamenyesheje ko ibiro vya perezida vyakoranye neza n'abajejwe itohoza
reka nshimire bagenzanje oriane itanga ishaka na fidel niyongabo ku makuru agezweho ijyanye no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook twitter ariyo x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ryagiriza leta y'u Rwanda guhonyanga agateka kazina muntu no kubangamira abatavuga rumwe nayo bataba mu gihugu mu cegeranyo casowe uno musi kwa kabiri Human Rights Watch ikaba yacise dusange dukorane canke uzopfa iryo shirahamwe Human Rights Watch rivuga ko abavuga ivyo banebagura ku Rwanda bahigwa ruhongo aho bari hose n'imiryango yabo iri mu Rwanda ikabizira leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Human Rights Watch ari ibinyoma vyambaye ubusa ibindi biri muri iyo rapport turabibaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yayisomye Well, this report is the product of several years of research, um, and in it we are documenting how the Rwandan government, since 2017,
iki cyegeranyo cyakozwe nyuma y'imyaka myinshi y'ubushakashatsi turerekanamo uburyo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'irindwi guverinoma y'u rwanda n'abo bafatanyije bakora ibikorwa by'urugomo ikoresha inzego z'ubucamanza harimo na mpuzamahanga no gutera ubwoba nk'intwaro yo gucecekesha ababanenga bari hanze y'u rwanda twese tuzi ibyabaye kuri patrick karegeya mu myaka yashize iby'iki cyegeranyo kigaragaza ni uko ibi bikorwa bya guverinoma y'u rwanda na n'ubu bikomeje kigaragaza kandi ko hari abantu benshi bari hanze y'igihugu bashobora kuba batazwi ku rwego rwo hejuru ariko bakomeje kubaho mu bwoba baterwa ubwoba bafite abavandimwe baterwa ubwoba bamwe mu banyarwanda bari mu bihugu bya afurika nka tanzania uganda na afurika y'epfo bagerwaho cyane n'iryo terabwoba bamwe muri bo barishwe abandi barashimuswe basubizwa mu rwanda ikindi twerekana muri iki cyegeranyo ni icyuka cy'ubwoba no kubutera umuntu uwo ari we wese ufatwa nk'urwanya ubutegetsi ku bantu bari na kure cyane y'u rwanda nko muri australia canada muri amerika ya ruguru no mu burayi ntibabaha amahwemo babagendaho bakabavuga nabi bakabavugana n'imiryango yabo mu rwanda bayihatira kubihakana ni ibikorwa byagutse kandi nta na kimwe bafata mu buryo bworoheje muri iyi nzira yo kugerageza gucecekesha uwo ari we wese waba ufatwa nk'unenga cyangwa utagira uruhare mu bifatwa nko gukunda ibintu byose u rwanda rukora ubirebeye mu ndorerwamo y'abanyarwanda baba hanze
uh, narrative of, of loving everything that Rwanda does uh, from the diaspora's perspective.
ariko umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda yolande makoro yavuze ko human right watch ikomeje kugaragaza ishusho itari yo ku rwanda ishusho human right watch avuga ko ifite mu mitekerereze yayo ibi urabivugaho iki
icyo icyo nabwira yorande ni uko nifuza ko batwegera hashize amezi tuboherereje urwandiko rw'amapaji hafi mirongo itatu tubabwira ibyo twabonye dusaba ko twahura twohereje intumwa i kigali ngo zigerageze guhura na komisiyo y'u rwanda y'uburenganzira bwa muntu ntibababonye jya ubwanjye nirukanywe mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani icyo navuga ni iki kubera iki muhora muvuga ibintu bidafatika biteye ikimwaro ngo human rights watch ifite gahunda ku rwanda ibyo nta shingiro bifite ubwo twagaragazaga ihohoterwa ryaberaga kwa kabuga no kwa gacinya i kigali byari bifite ishingiro ubwo twagaragazaga iyicarubozo ryaberaga mu kigo cya gisirikare cy'ikami byari bifite ishingiro ubwicanyi budategetswe n'inkiko bwabereye ku gisenyi no mu ruhengeri ibyo byose ntabwo tubivuga tudafite ishingiro gushyigikira ma makumyabiri na gatatu ntitubivuga tudafite aho dushingira human rights watch nta gahunda ifite yo kurwanya ubutegetsi bw'u rwanda dukorera mu bihugu birenga mirongo icyenda hari abakozi bake bacu bakorera mu rwanda ahubwo icyakabaye gikorwa ni ukuganira na leta y'u rwanda igahagarika ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu ariko tuzakomeza gukora akazi kacu ntituzabireka birashoboka ko twakomeza kwitwa ko dufite gahunda yo kurwanya u rwanda ariko ibyo biri kure cyane y'ukuri ntegerezanyije amatsiko umunsi wenda tuzaganira na leta y'u rwanda aho gusa n'abajya mu mikino no kwitana ba mwana nk'uko leta y'u rwanda isa n'ishaka kubikora game that the government it seems to want to play.
nuko mu ndabasaba imbabazi ndabisigure kuko nari navuze ko geoffrey mutagoma agiye kutubwira ibiri muri raporo ya uh, human rights watch ku rwanda mwavyumvise rero ko atari geoffrey mutagoma kuko yari venuste nshimiyimana yabajije lewis madge atwara human rights watch ku mugabane wa afrika yo hagati ariko ibibazo byose uh, venuste nshimiyimana yabaza lewis madge vyari muri iyo raporo ya human rights watch geoffrey mutagoma akiriko aratosora asoma asubira kugira ngo muze mwumve vyinshi birimo tubatumire rero kuza kumva inkuru yuzuye neza mu makuru yacu yo mu gatondo tukanashimira na temistocle mutijima niwe mwumva yariko asubiramwo amajwi ya lewis madge atwara human rights watch ku mugabane wa afrika yo hagati tumira mate gatonya hama duce tuja mu gihugu c'uburundi itangazo ry'umushingamanza wa kizigenza wa repubulika y'ijwi rya amerika ryaronse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri rivuga ko diodone murengerantwari murantunga mumburanye murumva kuno musi ivyuma bitariko biraduhira neza eloge wirika neza naye mvuze ko tubanza tukamira amate ariko reka tubabwire rero ivyo ugiye kutubwira ko mu buhinga bw'ivyuma badashimye kuturuhurira mu gihugu c'uburundi ibiro vy'umushikirizamanza mukuru vyatangaje ko uno musi ku mugoroba ko umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu brb yahagaritswe yongera arapfungwa diodone murengerantwari akekwa ko ibyaha vyo kunyuruza amatungo y'igihugu ukubangamira ubutunzi bw'igihugu no gukoresha amafaranga y'inkomoko mbi eloge urika neza nari ndakwatsa ijambo duga ku ijambo itangazo ry'umushingamanza kizigenza wa repubulika y'ijwi rya amerika ryaronse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri rivuga ko diodone murengerantwari yahagarikiwe rimwe n'uwundi muntu numugwizatunga azwi ku izina rya Sylvester Niyonsaba ijwi rya Amerika ryamenye ko ari umugwizatunga akorera mu gisata c'ubutare akaba anafise imitahe muri Global Port Services ishirahamwe rifise isoko ryo gukoresha ikivuko ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa n'ibiro vy'umushikirizamanza kizigenza Agnes Bangiricenge yemereye itangazamakuru ko itangazo ari iry'ukuri nawe yaritanze mu rubuga rw'umuhora wa WhatsApp abavugizi b'inzego za leta bahuriramwo namwe mu bamenyeshamakuru b'abarundi abijwi rya amerika birukanywemwo iryo tangazo ryatewe ku mukono na leonard manirakiza umushikirizamanza kizigenza wa repubulika rivuga riti bakurikiranywe ku vyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ukurya ibiturire ukunyuruza amatungo y'igihugu no gukoresha amafaranga afise inkomoko mbi blanchiment d'argent mu gifaransa iryo tangazo ryemeza ko abo bagabo babiri bahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku mutahe wasohowe n'umushikirizamanza kizigenza uwo mutahe wasaba nuko hakorwa isakwa ariko nta vyafashwe ridonda kurondagura uko bingana n'ivyo ari vyo ihagarikwa ryiwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro vya perezida ndayishimiye ubwiwe yarihagarariye yamusanze imuhiriwe yambaye bisanzwe baca bamujana ku biro butarariye nta n'umwanya wo kwihindura yaronse kubera yari yambaye ikabutura niko amasoko yacu mu gipolisi atashimye ko afatwa amajwi n'uko umwidondoro wayo umenyekana yabwijwe rya amerika ayo masoko yongera ko ati ubafungiwe mu igenderezi bujumbura itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza rigabisha abategetsi bose n'abarundi muri rusange rivuga ko bica amatwi bakanka kumvira amabwiriza ya leta leta ababuza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu rigira riti ibyo bakora bamenye ko biteye bitebuke bazobibazwa bakanabihanirwa kugeza ubu ntibizwi igihe wahoze yarongoye banki nkuru y'u Burundi BRB azorengukirizwa mu butungane mu bisanzwe nta mufungwa amara iminsi irenga cumi n'ine mu gasho k'igipolisi canke k'intwaro ariko ufungiwe mwigendereza ico gisata gihabwa ububasha bwo kumubika igihe cose cifuza kugera kibonye ko amatohoza yose kirondera cayabonye ihagarikwa n'ifungwa rya Diodone Murengerantwari rije inyuma y'urugendo rwakozwe n'umurwi w'ikigega c'ICFMI wari urongowe na Mame Astudiouf ajejwe Burundi muri ico kigega mpuzamakungu muri raporo basohoye uvuga ko babonanye n'abategetsi b'abarundi hagati y'amatariki ya mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri n'icenda ukwezi kw'icenda maze hagati y'itariki zibiri n'iya kane ku kwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'Uburundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa harimwo umushikiranganji wa mbere Gervain Delakobuca icegeranyo c'uwo murwi ijwi rya Amerika ryabonye kivuga ko ubutunzi bw'uburundi bugeze ahatemba naho habaye utwigoro two kubunagura akarorero hagati mu kwezi kw'icenda uburundi bwari bufise amahera mwigega ntegabizoza y'agaciro agushoboza kurangura hanze y'imipaka y'indwi zibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga indwi imwe gusa mbega none ifatwa ryiwe ryoba rigiye guhindura ibintu hoba hakenewe gukorwa iki kugira ibintu bisubire mu buryo ijwi rya amerika ryaribajije umuhinga mu vyerekeye ubutunzi faustin ndikumana ibyo ni ibintu bihambaye cyane abantu bakamenya ukuri dosinge niba yaje amakosa yakozwe amafaranga ya berbe ni amafaranga y'igihugu iri kena ry'amadovize ryagiye rirajamwo ibintu by'amanyanga cyane cyane igihe banki nkuru y'igihugu bavuze ngo igiye gutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu byaciye bituma abantu benshi bo muri politiki batabashaka kwivanga mu by'ingene berbi ingene ikora amadovize bagashaka kuyiha ico gituma rero hari hakwiye kuba itohoza ryerekana ingene iby'amadovize byagenze nabi ingene banki nkuru y'igihugu yakoze nabi muri iki gihe n'abayirongoye n'abari imbere y'uyu n'abo bategetsi bari bahejwe nta ruhara bayifisemo ube gito bwayo bayimwo rero ni bwinshi ikindi ni uko muri iki gihe iyo banki nkuru y'igihugu yova mu biro by'umukuru w'igihugu ikaba ibanki nk'izindi ku isi ingene bimeze umushinzamanza kizigenza yatangaje ko uburenganzira bw'abafunzwe bwubahirijwe muri kino gihe c'amatohoza humuriza imiryango yabo ivyaha bikekwa ko bisa n'ivyo arenga yome bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere yagirizwa ku munsi w'imana yari yafashwe murengera ntwari yaciye asubirizwa nk'uko itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena uwamusubiriye ijwi rya amerika ryabonye rivyerekana eroge urikaneza ijwi rya amerika
nuko ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru yacu mu kanya nayo ndababwiye ngo hari inkuru ya raporo ya human rights watch ku vyerekeye agateka kazina muntu mu rwanda tuza kubashikiriza mu gitondo bari bakitosora ariko baramvuniye akagohe ko inkuru idushikiriye hako tuyiraza reka murare muyumvise human rights watch rero ishamwe riharanira agateka kazina muntu uh, ni ishamwe mpuzamakungu ryagiriza leta y'u rwanda byo guhonyora agateka kazina muntu nivyagirije leta y'u rwanda ihakana yivuye inyuma mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaducishirije amaso kuri iyo raporo nshasha human rights watch yasohoye uno musi ku wa kabiri
ni raporo ndende y'amapaji ijana na cumi n'atanu umuryango human rights watch wise twiyungeho cyangwa upfe ikandamiza ndengamipaka ry'u rwanda muri iyi raporo uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ugaruka ku mayeri menshi iyo ahurijwe hamwe akora icyo wise urusobe mpuzamahanga rw'ikandamiza ukavuga ko ayo atagamije gusa gucecekesha amajwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo no gutera ubwoba abagerageza kubunenga Human Rights Watch muri iyi raporo yayo ivuga ko uruhurirane rw'ihohoterwa ryo ku mubiri ririmo ubwicanyi n'iregiswa kugenzurwa hafi gukoresha nabi amategeko yaba y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga ihohoterwa rikorerwa abavandimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu rwanda no guharabikwa no guhindanyirizwa isura binyuze mu itotezwa rikorewe kuri interineti byose bigize umuhati ugaragara wo gushaka gushyira mu kato uwagerageza kunenga ubutegetsi tirana hassan umunyamabanga nshingwabikorwa wa human rights watch yagize ati abanyarwanda baba mu mahanga yewe n'aba mu birometero bihererwa mu bihumbi kure y'u rwanda barifata cyane mu kugira icyo bavuga bakirinda kujya mu bikorwa bya politiki kandi babaho batinya kugira aho bajya ko baterwa cyangwa se ngo abo bafitanye isano bari mu rwanda bakibasirwa madamu terana hassan yongeraho ko abafatanyabikorwa b'u rwanda bakwiriye guhumuka bakabona uyu muhate wagutse w'ubutegetsi bwa kigali icyo ari cyo ko ari icyo yise ingaruka zo kudahana kwimitswa n'ishyaka riri ku butegetsi fpr mu gihe cy'imyaka mirongo itatu umuryango human rights watch uvuga ko muri iyo raporo yawo waganiriye n'abantu bagera ku ijana na mirongo itanu bari hirya no hino ku isi ku cyo wise amayeri abategetsi b'u rwanda n'abakorana nabo bakoresha mu kwibasira abanyarwanda baba mu mahanga uyu muryango uravuga ko wamenye ihohoterwa ryakorewe abanyarwanda baba mu bihugu bya australia ububirigi canada ubufaransa kenya mozambique afurika y'epfo tanzania uganda mu bwongereza no muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse yewe n'iryakorewe bafitanye isano baba mu rwanda muri iyo raporo human rights watch ivuga ko ubuhamya bw'abo bantu bugaragaza imiterere y'ibitero bihoraho ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda cyangwa yewe no kubanze gusa kubushyigikira cyangwa se kujya mu mashyirahamwe ya diaspora akorana nabwo hirya no hino ku isi uyu muryango uvuga ko amayeri menshi akenshi akorerwa icyarimwe kandi ko mu gihe hamwe atageze ku ntego andi akomeza kwifashishwa kugeza umuntu barimo kwibasira atsinzwe ku bw'uyu muryango binyuze mu kwanga gusubira mu rwanda no mu bushobozi bwabo bwo kunenga abategetsi barwo impunzi n'abasaba ubuhungiro aho bari mu mahanga bagerageza ubudahwema kuvuguruza isura y'igihugu gitekanye abantu badakwiriye guhunga abategetsi bashaka kugaragaza umuryango human rights watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bwicanyi burenga icumi ugushimuta cyangwa kubigerageza izimizwa ry'abantu n'ibitero byibasira abanyarwanda baba mu mahanga Human Rights Watch ikavuga ko leta y'u Rwanda yashatse kwifashisha imikoranire ya polisi mpuzamahanga irimo gushyira abantu ku ntonde z'abashakishwa na polisi mpuzamahanga Interpol. Leta y'u Rwanda kandi ngo yashatse kwifashisha inzego z'ubutabera n'ubusabe bw'iyoherezwa ry'abakekwaho ibyaha igamije ko abayinenga basubizwa mu Rwanda ku gahato. Human Rights Watch ivuga ko abaganiriye nayo bavuze ko inshuro nyinshi aho bagirana amasano baba mu Rwanda bagiye bibasirwa bagafungwa binyuranyije n'amategeko bakorerwa iyicarubozo bagahozwa ku nkeke ndetse bakanimwa uburenganzira bwabo bwo gukora ingendo hagamijwe kotsa igitutu guhakana cyangwa gucecekesha abo mu miryango yabo baba mu mahanga umuryango Human Rights Watch uvuga ko kuva Perezida Kagame n'ishyaka rya FPR bafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bakoze byinshi mu guteza imbere igihugu no gukurura ishoramari n'abakerarugendo hagamijwe kuzamura isura y'igihugu ku ruhando mpuzamahanga nyamara uyu muryango ukavuga ko ibyo byakozwe bitajyana n'iterambere mu kubahiriza uburenganzira bw'abaturage n'ubwa politike umuryango Human Rights Watch wo muri Amerika kandi uvuga ko u Rwanda rwagiye ruzamuka ku ruhando mpuzamahanga rukayobora imiryango mpuzamahanga yewe rukagera n'aho ruba igihugu cya mbere gifite ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni hakiyongeraho n'ubufatanye rugirana n'ibindi bihugu ibyo bigatuma abafatanyabikorwa barwo bakomeza kunanirwa kwemera urwego n'uburemere Human Rights ivuga ko iki gihugu gihonyora uburenganzira bwa muntu uyu muryango kandi uvuga ko kuva mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe wikoreye ubushakashatsi ku bwicanyi bwakorewe abanyarwanda babiri babaga muri icyo gihugu ndetse ko hari umwe waburiwe irengero n'abandi babiri abategetsi b'u Rwanda bagerageje gushimuta uyu muryango uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyarwanda ziba muri iki gihugu zababwiye ko zishyirwaho iterabwoba n'abategetsi ba ambasade y'u Rwanda umwe muri izo mpunzi z'abanyarwanda aganira na Human Rights Watch yagize ati mporana ubwoba ndikanga iyo mbonye imodoka ihagaze inyuma yanjye ndikanga iyo hari umuntu uje aho nkorera mpora niteze kwicwa igihe cyose nanze gusubira mu rwanda nicyo bazampora ntaho guhungira nta mutekano hano ariko kandi nta n'ahari umutekano madamu hassan avuga ko inkuru z'ibyabaye ku banyarwanda baba mu mahanga zigaragaza urugendo rurerure leta y'u rwanda yitegura gukora ndetse n'ubushobozi ifite yageneye kugaba ibitero ku batavuga rumwe nayo ati leta z'ibihugu hirya no hino ku isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga bagomba kuryoza u rwanda ibikorwa byarwo byo guhonyora uburenganzira bwa muntu haba imbere mu gihugu no hanze yacyo Gyakora leta y'u Rwanda ihora yamaganira kure raporo z'imiryango mpuzamahanga zinenga guhonyora uburenganzira bwa muntu yamaganiye kure ibikubiye muri iyi raporo abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter Madame Yolande Makoro uvugira leta y'u Rwanda yise iyi raporo ko igamije guhindanya ukuri kw'ibibera mu Rwanda kandi iyobya yagize ati ubushakashatsi bwose bwakorwa ku buryo butabogamye ku byo u rwanda rwagezeho mu guteza imbere uburenganzira imibereho myiza n'agaciro k'abanyarwanda kuva mu myaka makumyabiri n'icyenda ishize bwabona iterambere ridasanzwe rizana impinduka uyu muvugizi wa leta yongeyeho ko u rwanda rutacibwa intege muri ako kazi n'abantu bagendereye inabi bagamije guteza imbere biri mu mpamvu za politiki
Geoffrey Mutagoma urakoze ku donido y'ibiri muri iyo raporo ya Human Rights Watch ku vyerekeye agateka kazina muntu mu gihugu c'u Rwanda mu Kenya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana ngende ndababwiye muri make kuno musi isi ihimbaza umunsi wahariwe indwara zo mu mutwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abajeje amagara y'abantu mu ntara ya Kivu ya ruguru bavuga ko uburenganzira bw'abarwaye n'abigeze kurwara izo ndwara butubahirizwa na gato habe namba ibindi rero kuri ino nkuru reka tubatumire muze kubyumviriza amakuru yacu yo mu gitondo imbere yo kubasezera akazi kimurakumva ko ari aka murisanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika ku minsi ya gatandatu imishitsi yose ku ijuru ry'amerika saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi ngende ndabatumiye kuwa kane nzoba ndemesheje ikiganiro murisanga tuzo kwibanda ku by'intambara umurwi wa hamas wo muri palestina watanguje ibitero watanguje muri Israel impande zose ziriko ziragabana ko ibitero kuva kwa gatandatu uh, hari byinshi biko biraba muri ico gihugu abatandukanye hari haba ariko barahunga abandi nabo bagiye gufasha urugamba muri Israel none mbega iyo ntambara ifatiye kuki umugwi Hamas ni iki uwo mugwi Hamas wowo murashobora no kuba murakubitiza amaso gato ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA radio yacu hari akavideo kawusigura icuri hakaba hari ikibazo ufise ubaza ku by'intambara ya israel n'umurwi wa hamas wo muri palestina twandikire ubutumwa bwawe butwandikire kuri email ni radiyo yacu arubaze gmail akaburungu komu canke naho ubuturungikire kuri facebook ni voa radiyo yacu haba ikibazo baza ku vya israel na palestina gaza hamas turakurindiriye ku munsi wa kane tuzaba dufise abatumire banonosoye ivy'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu ndetse n'abanonosoye kahise ka israel palestina n'ibihugu biri muri iyo micungararo nuko rero ni ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye mwakoze kudutega abiri yakoze nadia taha yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe kuri mikro yari diana nininahazwe nashikirije ano makuru ndi muri studio ya gatanu tuyifurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu muraraharyana hataryana haranumwasi